mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isa mina ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio y'indwi muri kumwe na joe diane n'ahazwi ndabaramukije inshuti mwese muri kumwe natwe mu biganiro by'uno mwanya mu kanya n'ikiganiro muri isanga ndayibutse ko radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku mirongo ya fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ariko imbere y'uko twinjira mu kiganiro muri isanga nyezina ino nkuru idushikiriye ubunyene muri studio ni uko isomwa ry'urubanza rw'abo mu muryango wa nyakwigendera asina paul rwigara rwagiye kwegezwa inyuma ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric wagira ubusa ariko arakurikiranira hagufi kino kibazo eric amahoro ngaho mu rwanda
namahoro nawe diane ivyo vy'iryo sunikwa ry'urwo rubanza vyagenze gute urashobora kuduha idonido
uh, muri make diane ninahazwe nk'uko umaze kubivuga urubanza rwagombaga gusomwa ku isaha ya saa cyenda za hano mu rwanda ni ukuvuga ngo rero umucamanza ndetse n'abaregwa bari bitaze uh, ku masaha ya nyayo yagenewe umucamanza yari yinjiye arabahamagara bigira imbere iyo umucamanza bari bitabye aravuga ati impamvu twari twatangaje ko tugomba gusoma urubanza tugatangaza icyemezo ku ifunga n'ifungurwa uyu munsi ntibikunze aravuga ngo ni ukubera icyo yise ubunini budasanzwe bwa dosiye ni ukuvuga ngo rero uretse wenda ibyo by'ubunini bwa dosiye yimuriye urubanza ku itariki ya makumyabiri n'eshatu n'ubundi saa cyenda wajya rero wenda ku byo baregwa twakwibutsa abakurikiye radiyo ijwi rya amerika ko ari diane rwigara araregwa icyaha cyo gutura no gukora gutura impapuro mpimbano cyangwa se gukora no gukoresha impapuro mpimbano akaregwa icyaha cyo guteza imvuru muri rubanda nyina umubyara adeline rwigara nawe araregwa icyo gukurura amacakubiri ndetse no gukurura imvururu muri rubanda cyangwa se erike igihe iryo somwa ry'urwo rubanza rw'abo mu muryango wa nyakwigendera sina paul rwigara ryasubizwa inyuma aho umuryango wa rwigara niho bari bari
ubu maze kubivuga ubundi baba bahari ariko rimwe na rimwe ntibigaragaze uyu munsi noneho nimbeshyire ngo n'ubundi bumva bavuga gake uyu munsi hagiye haboneka abantu bashatse kwirura mu buryo bugaragara nabonye abagore nka babiri umwe agenda yiruka ku modoka imodoka yari itwaye ibasubije mu maboko y'igipolisi yari batwaye yagendaga abapeperera mu ntuza kugeza ubwo abapolisi hari hari indi modoka ibaherekeje atari ibatwaye indi modoka y'abapolisi kugeza ubwo abapolisi bamwe basimbukaga kugira ngo bajye gukumira babona wenda hari ibintu bishobora kuba bidasanzwe ni ukuvuga ngo rero ikigaragara bo bari bariho bagenda bavuga ngo yesu ni muzima yesu ni muzima yesu ni muzima ni ukuvuga ngo rero uretse wenda abo ngabo bari bitabiriye twabonyemo abandi banyapolitiki noneho haje bwana frank habineza wiyamamarizaga gutegeka u rwanda n'uwo muri green party ishyaka naryo ritavuga rumwe n'umutegetsi buriho mu rwanda yari yaherekejwe n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka bwana jean claude ntezimana ndetse na bernard ntaganda nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na bimukundire bikarangira agiye muri gereza nawe yari yagarutse kumva iri somwa ry'u rwanda urakoze eric wagira ubusa twemereye yuko tuza kongera kugaruka kuri iyo nkuru ku makuru yacu yo hanyuma mu buryo burambuye ndagushimiye diane mu kanya rero ni ikiganiro muri isanganyezina
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika ishami rya onu ryita umupfasoni onu famu ritangaza ko ibice mirongo irindwi ku ijana by'abapfasoni ku isi yose aribo bahohoterwa uko umwaka utashe onu famu irongera ikavuga ko ku bapfasoni batatu bahohoterwa umwe ahohoterwa n'inshuti ya hafi afitiye icizere ni ukuvuga inshuti yo mu muryango uwo bubakanye uwo bakorana canke uwo babana none mbega ico kibazo cifase gute mu gihugu c'uburundi hari abapfasoni bakorerwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'inshuti zabo bwite zirimwo abashingantahe babo bayinarume bavyara babo canke abo babanye hokorwa iki ngo ayo mabi afatiye ku gitsina akorwa n'inshuti za hafi akorerwa umupfasoni w'umurundikazi nimba koko ahari aranduranwe n'imizi amategeko mbega yoyo avuga iki ku baramutse bagirwa kugirwa niba hari itegeko ritomora mu gitabo mpanabyaha c'uburundi ko ari icaha hakaramuka hagira uwufashwe itegeko rirumuhana gute utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca irya nino mu kiganiro muri isanga co kuri uno wa gatanu kiremeshejwe na jowe diane ninahazwe abatumire bacu ni umupfasoni donasiene gira uko ishaka akaraba ari umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kazina muntu imibano n'iterambere ridakumira madame donasienne mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika ndabaramutse kandi ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga
ndagize mwiriwe mwakoze natwe kudutumira ndi kumwe kandi na madame celestine nahishakiye ari mu ishyirahamwe initiative seruka victime de violence sexuelle basée sur le genre we akaba yarakoreye no mu kigo seruka gikurikiranira hagufi abahuye n'amabi y'ihohoterwa rifatiye ku gitsina ariko uno munsi madame celestine tumutumiye ku giti ciwe ntitumutumiye ku giti c'ayo mashirahamwe madame celestine tukibutsa ko yize ivy'imibereho y'abantu psychologie mwakoze namwe bwe kwitaba ubutumire bw'ijuru rya amerika kandi ikaze ni rwanyu mu kiganiro muri isanga celestine
murakoze namwe kudutumira ego ce mpera kuri mwebwe ariko tunabasaba kugabanya akaradiyo kuko turiko turumva amajwi tugarukako tuvuze amabi akorerwa umukenyezi umuntu yotahura iki ga madame celestine
sinzi ko mwansubirira mwakabazo sinariko ndakumva neza nkuko nabibabwiye kuko ndi mu buduga ngenda yego nariko ndavuga ntituvuze ayo mabi akorerwa umukenyezi umuntu atahura iki mudusigurira gato mu ncamake ico arico
yego ngerageje guca mu ncamake ico arico amabi akorerwa umukenyezi nico kintu cose umukenyezi akorerwa yaba uwo bubakanye canke uwo hagufi mu rugo aho ndashaka kuvuga basebukwe baramuwe akakimukorera dushobora kugira ingaruka haba ku mubiri haba ku mutima haba mu mico no mu migenzo yiwe icyo gihe ugasanga asa n'uwuhindanya nicyo rero kintu cyose kiza kigira icyo cyonona ku buzima bwiwe muri rusange ayakorwa n'inshuti za hagufi baba bayisebukwe baba abo bubakanye baba bayinarume canke abavyara babo um, afatiye ku gitsina ni nk'ayahe twotanga ko akarorero mu gihugu c'u Burundi
aho tuvuze ngo afatiye ku gitsina mu kirundi harya ikirundi kiratugora gifite amajambo make dushobora kuvuga tama bafatiye ku karanga ndemanwa n'akaranga nderano aho ni nk'ahajya umukobwa ashobora kubuzwa kwiga yavutse mu bahungu ugasanga abahungu barize basaza be ugasanga nk'ubu nk'iki cyo gutorana ngo umukobwa ntagatorane iwabo cyangwa ugasanga nko mu rugo ngo umukenyezi ngo ntagende n'aho yoba akorera amahera ngo ntagire konte ntasabe akadeni muri banki ngo mpakaga barinde gutanga uruhusha n'ibyo bintu rero usanga bifatiye kuko twarezwe mu mico n'ikirundi ugasanga ariko biza bimusubiza inyuma kandi bimuhungabaniriza agateka kiwe adashobora gutera imbere yisanzuye yego Eh, nce ngaruka ku mufasoni donasiyene gira uko ishaka umuyobozi mukuru wa dejo agateka ka- guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu mu burundi aradusiguriye majambo makenya madamu celestine ico twotahura kuri ayo mabi akorerwa umufasoni afatiye ku gitsina byifashe gute ku rwego rw'igihugu ayo mabi aracavugwa yararanduranywe n'imizi canke
Eh, murakoze cyane Eh, mu gihugu cyacu amabi afatiye ku gitsina eh, nko mu bindi bihugu byose kuko eh, si ikintu twisangije Eh, ayo mabi arahari Eh, turabye nk'ibitigiri dufise eh, akarorero ku- ko muri iki gice cya mbere cy'umwaka nko gushika mu kwa gatandatu biragaragaza neza ko eh, hariho amabi akorerwa abakenyezi cyangwa ayafatiye ku gitsina uko tuvuze amabi afatiye ku gitsina eh, twumvamo yakorerwa abagabo n'ayakorerwa abakenyezi nk'uko mugenzi wanjye yarahegeje kubivuga Eh, afatira ku gitsina mugabo agakorerwa agakorerwa umugabo cyangwa agakorerwa umugore ibitigi rero dufite birerekana neza ingene abagabo bashobora gukorerwa ayo mabi n'ingene abagore bashobora gukorerwa ayo mabi ngaho ibitigiri birerekana neza ko burya abakenyezi ari bo cyane cyane baheza bakabangamirwa n'ayo mabi nko muri ano mezi atandatu ya y'uno mwaka turimwo aheze ibitigiri mufise eh, bibereka iki mu ntara zitandukanye
Eh, ibitigiri dufise mu ntara zitandukanye biratwereka ko eh, muri rusange dufise eh, twa- mu- muri iki gice cya mbere hari abashika igihumbi n'amajana atatu na mirongo itatu na batandatu bakorewe amabi afatiye ku gitsina amabi rero afatiye ku gitsina bari mu bice myinshi ubwa mbere hari eh, amabi eh, twavuga nti afatiye eh, ku- ku- gushurashuza ku nguvu gufata ku nguvu gushurashuza ku nguvu tuyashyira mu migwi ine hariho ayo ya mbere aya kabiri hakaba amabi eh, asinzikaza umubiri icyo bita mu gifaransa violence physique hakaba amabi ababaza ku mutima icyo bita mu gifaransa violence psychologique hakaba rero n'amabi afatiye ku butunzi n'imibano ari byo bita violence socio economique Eh, cyane cyane dukunda kuyashyira muri iyo migwi ine Eh, hari n'igihe mugabo haduka iyo byahereye muri ibi bikaduga bikaduga ugasanga hari n'igihe bishitse hakaba nk'upfuye azira ayo mabi iyo bintu byabaye birebire Mm.
hariho ama- amaka make make agenda araboneka ivyo rero ni ivy'igihugu c'uburundi bi- bi- bi- bi- bi- bi- bi- ni ivyi- ni- si ivy'igihugu c'uburundi vyisangije vyonyene turavye no mu karere k'ibi biyaga binini mbere turavye no kw'isi yose turabona ko ayo mabi harahari sisa agashishishwa rumuri akorerwa aba- aba- aba- abana abakuze abatama abatamakazi nta n'umwe bitaraba ego madama eh, donasiyene uno munsi turaza kwi- ku- gushimikira cyane kuri ayo akorerwa abapfasoni kandi agakorwa n'inshuti za hafi Eh, kuri ivyo bitigiri mwari muhejeje kuduha hari ayo mwabonye mufitiye ivyemeze ko yakozwe n'inshuti za hafi ku bapfasoni Um, nta ntitwavuga ngo ibitigiri ngo ni ibi ariko turazi ko bishika Bir- turazi ko bishika kuko turabakira tukabumviriza eh, turazi ko bishika nk'ibi cane cane bifatiye nko ku butunzi bifatiye no ku butunzi n'imibano burya ibi bibe- bikunda kubera mu ngo kandi nibyo bitigiri byinshi cyane bisumba kuko bingana amajana ibihumbi bitatu n'amajana umunani na mirongo itatu na gatatu nibyo biza ubwa mbere ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'igihugu Eh.
muri iki gice cya mbere aha cy'umwaka Mm.
Eh, hagaca hakurikira nk'ibi byo ku eh, ibi byo gutuntuza umutima eh, nabyo nyine nibyo bica biza ubwa kabiri bingana ibihumbi bitatu n'amajana atandatu na mirongo itatu na- na bitandatu Mm.
hama rero hakaza iyo byabaye nabi ba- bira- birajya no mu mashi ibi byo kusinzikaza umubiri nibyo bikurikira hama hakaza rero ibi byo gushurashuza ku nguvu kuko gushu- tubyita mu kirundi ngo ni ugushurashuza ku nguvu muga mu gifaransa ni violence sexuelle haba harimo by'ukuri by'amavyolo hakaba harimo n'ibindi ibi amatentative yose Kuri- gukorakora kugira gutu- gukorakora umwana w'umukobwa gushaka kumuhumbisha ku nguvu kubigerageza ibyo byose biteranira hamwe Eh, kuri ico Ivyo co rero gush- biheza bikaza ubwa nyuma Eh, kuri ico co gushurashuza ku nguvu twumva kiza n'ubwa nyuma em, ni ba bandi baba bari ba inarume ba abavyara bande canke no mu ngo abubakanye naho nyene hariho aho bishika
yego mu mu byo tw- mu bo twakira ivyo birashika aho usanga eh, nk'umwana umwishwa yarashurashujwe na na inarume canke hari n'aho twabonye aho umuvyeyi nyene mbere aba ari we ashurashuza umwana wiwe ivyo birashika ni ibintu bibabaje ariko turabibona n'aho atari vyinshi yego ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga uno munsi turiko turaca ijya n'ino ikibazo co guhohotera abafasoni canke abigeme bahohoterwa eh, n'inshuti za hagufi none ga madame donasienne kumwadudondaguriye ayo mabi uko agenda ararutana biva kuki ahanini mu mice itandukanye y'igihugu c'uburundi
Eh, ayo mabi ubu mbere tubona kwish- twonishima cyane ko bitanguye biriko biravugwa Eh, kuko kugira ngo niba ibitigiri tube tuza turabironka gutya buri kwezi tu- tubironka bivuye mu ntara zitandukanye ni uko habaye ibikorwa byinshi bidasanzwe bijyanye no gu- no guhugura no kwigisha eh, kugira ngo abantu ntibabigire ibanga Eh, aha twebwe naho mwumva ngo ni byinshi twebwe mu bushikiranganji turishimye cyane ko binamenyekana kuko burya ibuye riserutse ntiriba ricici- ricica isuka umuti uraheza ugatorwa kandi murazi yuko ibitigiri bihari niho ushobora kumenya n'ingene ushobora gutegura nk'umugambi uja- ujejwe ushobora gufasha kugira ngo eh, ico kibazo ki- gifatwe mu minwe vy'ukuri yego reka ce ngaruka rero kuri madame celestine naho ishakiye nawe eh, baratumenyesheje yuko agatelefone kiwe katariko karakunda yavuye ku murongo kubera ko ari mu rugendo aho yariko ava muri ivyo mu kazi asanzwe akora ka misi yose kajanye no gutuza ivyo vy'amabi akoregwa abafasoni ariko turagerageza tubandanye twumve ko dushobora kumuronka mu kanya kari imbere turaza kubaha insh- i- ikaze namwe inshuti muriko mumva ijwi rya amerika muri irya nino kugira ngo dusangire ijambo aho mushobora no kuza mutangura kutwakura mucishije kuri whatsapp yacu ariyo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe imbere yuko rero duca tubaha ijambo umwe muriko muratwumviriza ndagaruka kandi kuri madame donasienne intara twovuga ko ziza ubwa mbere muri ayo mabi akorerwa umufasoni akozwe n'inshuti za hagufi n'izahiga madamu
Eh, dushake dufate muri rusange kuko eh, nababwiye ko ayo mata aza mu ntara zose intara ya mbere ifite ibitigiri vyinshi eh, mu- muri muri rusange ni intara ya muyinga intara ya muyinga ifite ibihumbi bibiri amajana atanu na mirongo itandatu hanyuma hagakurikira intara ya kirundo ifise ibitigiri bingana igihumbi n'amajana abiri na mirongo ic- na mirongo umunani n'icenda Iki- iyo ni kirundo hagakurikira eh kirundo iya gatatu dukunda ku- kuvuga zitatu cyangwa tugashika no kuri zitanu ndashobora kubibabwira ego mpa zi- gushika iya kuri zitanu gatatu, eh, iya gatatu ni gitega Mhm, ifite igihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na gatandatu mhm,
Eh, iya kane ni ni cibitoke mhm, ifite amajana atandatu na mirongo itandatu n'umunani mhm,
n'iya gatanu ari ngozi ifite amajana iya gatanu ni muyinga ifite amajana atanu muyinga mwari Mirongo mwayitubwiye ko ariyo izubwa ifatiye ruyigi ruyigi ego mm, ruyigi ngambabarira ruyigi ifite amajana atanu mm.
na mirongo itanu n'umwe ego ndaza kugaruka kuri kino kibazo c'ingene zino ntara kuko ndumva hariho nka gitega iri hagati mu gihugu c'uburundi turumvamo kirundo twumvamo muyinga numva ari ibice bitandukanye bigize igihugu c'uburundi turaza kuraba igituma hariho izo ntara ziza ubwa mbere kandi zitari na hamwe ariko mu nkundire tubanze twakire abatwumviriza bashaka ko dusangira ijambo mpereye kuri uwamahoro uwamahoro amahoro
amahoro ego muri hehe
ni mu mu gihugu cy'uburundi amaja he
mu bumanuko bw'uburundi mu ntara ya bururi mu ntara ya bururi yego ikibazo canke intererano
ibibazo bitandukanije n'intererano nduga ku ijambo
none nagomba ndabasabe iryo shyirahamwe Mhm.
ishyire ingufu mu guhasha uwo aba yagirizwa guhohotera agateka k'umukenyezi Ishi- ibiseswa abakenyezi barahohoterwa ku buryo urugero rwo hejuru mu gihugu cy'u Burundi byabaye ndasi Mm, yewe byifashe noba byifashe gute ngaho uri i bururiga w'amahoro
bururi iryo kadi neza ibenda zo ndazumva hirya no hino mu makomine atandukanye Mhm, abakenyezi bahohoterwa n'abagabo babo mhm, canke n'ababanyi babo mhm, bamwe bamwe rero nk'abashinga ntahura bagiye kurya amadeni ahantu bagaca basaba abasa- abafasoni babo ko bashigikira mu kugurisha agatongo bari bafite abafasoni bakavyanga mhm, rero muri ico gihe umugabo ataheza agahohotera umugore wiwe kugira yemere kumusimira mhm.
rero n'ivyo nosaba abo b'iryo shirahamwe turi kumwe kuko bo- Mm, turi kumwe nabo mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu abo mu ishyirahamwe seruka n'ubwo ibyiyumviro by'iwe bitega isi- ishyirahamwe seruka byatugoye ko dusubira kumutora ku murongo ariko turaza kugerageza Mhm. bandanya w'amahoro bandanya nuko abo abo b'iryo shirahamwe Mhm, boshira amabanki nko mu makomine yose ndetse no mu mazone yose mm,
bakagira amatohoza akwiye ku muntu yahohoteye Mm.
yahohoteye umupfasoni mm, uburyo afatwe ahanwa Mhm.
n'iby'akarorero n'abandi bumuboneraho akarorero batoteza agatima ko guhohotera umukenyezi urakoze cyane
oya ntibiseswa ugiye kuraba Mm, igihugu cy'uburundi agateka k'umukenyezi verema ntikubahiriza mhm,
kuko abakenyezi barahohoterwa evurevure hariho n'abagabo bahohoterwa n'abakenyezi babo mugabo ugiye kuraba muri rusange abakenyezi nibo bakirwa n'ayo mazi Urako- bahohoterwa cyane birenze urakoze cyane ahasigaye Mhm, ahasigaye nagomba ntere intege mhm, abo bagize iryo shyirahamwe yuko bogira ingufu bak- bagashyira ingufu mu kugira gushyigikira agateka k'umukenyezi mu gushyigikira abakenyezi na cyane cyane mu kubafasha gukurikirana imanza hari abakenyezi bahohoterwa bakabura ababavugira aba- abashingwamanza baburanira kubera baba ata buryo bafise rero nagomba nsabe abo barongoye iryo shyirahamwe yuko ibyo byose bobikurikirana Reka- uwahohotewe akaronka umuvugira urakoze cyane rwose w'amahoro urakoze cyane ngaho i bururi ariko duce tunibutsa wewe n'abariko baratwumviriza yuko turi kumwe n'abapfasoni babiri Eh, wa mbere ni donatien girukwishaka akaba ari umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu tukaba turi kumwe kandi na madame celestine nahishakiye ari mu ishyirahamwe seruka initiative victime de violence sexuelle ariko uno munsi ivyiyumviro vya celestine ntivyigisha hamwe igiwe twamutumiye ku, ku giti ciwiwe kuko abo mwishira hamwe arimwo tutashoboye kuvugana nabo urakoze rwose w'amahoro
mwagize neza kumpamagara Mhm. ndabagaruke ko ma, madame celestine agatelefone karongeye gukunda ko dusura kubatora naho ivyumviro vyanyu no munsi bitegisha hamwe ryanyu hari akantu acishijemo uw'amahoro avuga ngo abasabe asaba amashirahamwe ko yokwiragira hagati mu gihugu c'u Burundi nk'amashirahamwe akorera muri ico gisata arashika hagati mu gihugu c'u Burundi kuko nka Bujumbura igisagara ntitwigeze tucumva ku rutonde em, rw'intara zigwiriyemwo ayo mabi twabwiwe na madame Donatienne muratwumva ga Celestine arakoze Mhm.
yego ndabumva Eh.
arakoze uwo mushinga ntahe ashikirije ibyiyumviro byiza Mhm.
kandi ndanezerewe ko bivuze umushinga ntahe Mm.
hama kuri icyo cy'amashyirahamwe twebwe nka initiative seruka pour le victime de viole turakorana cyane n'ubushikiranganji Mhm.
eh, kandi no mu ntara hariho n'ayandi mashyirahamwe Mhm.
asanzwe abikora Mm.
dusanzwe duhurira hamwe ubushikiranganji kenshi buraduhuza Mhm.
naho ntaje ku giti cy'ishyirahamwe ndazi ibikorwa dusanzwe dukora yego nko mu cibitoke dusanzwe dukorerayo ni muramvya turiyo Mhm.
ariko rero ico ariko aravuga co kuronswa abashingwamanza Mhm.
ahanini gitwara uburyo bwinshi usanga mu mashirahamwe twebwe eh, tubaronka rimwe rimwe tutama tubafise Mm.
nawe ubundi ashikirije ivyiyumviro vyiza n'ivy'umukenyezi w'umurundikazi kenshi ara- arasubirizwa inyuma agateka kiwe ugasanga ntigakingiwe natwe turi muri mu mashyirahamwe turabibona kandi nanjye maze imyaka myinshi ndabikoreramwo nkora mbona ibitigiri nakira birenga mirongo icyenda na bitandatu ku ijana kenshi usanga ari igitsina gore yego madamu donasiya donasiyene muyobozi mukuru mujeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu mu burundi baragarutse ku kibazo c'abapfasoni bahohoterwa baba n'inshuti za hafi canke za kure ariko ntibaronswe abashobora kubaburanira hari iki hari muri leta gitegekanije ku bapfasoni nk'abo kugira ngo bashobore kwambika kwambikwa umutama na bice mu mategeko
ego cyane murakoze kuri icyo kibazo umugambi wa leta kugira ngo dushobore gufata neza icyo kibazo baratanguye gushyiraho ibigo bisanzwe bitanga inyishu ku bibazo byose bijyanye n'abakorewe amabi afatiye ku gitsina nibyo bita mu gifaransa les centres de prise en charge integral ibi bigo usanga bifasha kuko hoho muri ibyo bigo usanga hariho ibyo uwakorewe amabi wese byose akeneye haba ubutungane haba murazi ko uwakorewe amabi ashobora guhahamuka ashobora kuhatanga umusipikologe agahita akamutunganiriza akamufasha kugira ngo asubire yisanzure yumve ko ari umuntu asubire yikunde kuko hari n'igihe usanga yiyanka cyane aho hantu agasanga hari n'igihe aba akeneye nk'umuganga nk'iyo yakubiswe cyangwa yagiriwe yashurashijwe ku nguvu hanyuma hakaba hari n'inyamiramabi iheze igaca igerageza kugira ngo ari uwakoze ayo mabi afatwe hanyuma ahashengezwe ubutungane nabwo buce bubi ivyo bigo biri mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi
ivyo bigo rero ntibiri mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi ariko ni wo mugambi biri mu ntara zitanu hariho ibujumbura iki kigo cigenga ca seruka aho uyo mupfasoni burayoze akorera kandi dusanzwe dukorana neza turanazi na burayoze ni celestine celestine yego
dukorana neza cyane yego
turanabashimira rwose ko dukorana neza cyane kuva icyo kigo kigiyeho bakorana neza n'ubushikiranganji hanyuma ikindi kigo kiri igitega aho bita muri santire humura kumbure nicyo gituma mubona n'ibitigiri muri izo ntara muraza kubona birajyanye bica biduga kuko abo bantu bararonse inyigisho hanyuma bagaheza bakaza barabivuga bikajya habona ahandi biri ni ibigo bishasha biheruka gushyirwaho n'umugambi ushyigikiwe niba nk'isi yose biri muyinga urabona ko nayo nyine ariyo ya mbere ni muyinga hamwe no mu kibitoki hamwe no ni makamba yego rero abo bantu baraheza bakahashika bakahasanga byose bikwiye kandi ntibajuragirika baguma ngaho bakaheza bakabatunganiriza bakabafasha kugira ngo mpaka umuti w'ibibazo byabo wose utogwe ibyo rero uburyo bubonetse leta y'u Burundi yicishije mu bushikiranganji agateka kazi na muntu imibonano y'iterambere ridakumira buri ko bugerageza kugira ngo ibyo bigo bishobore kuja no mu zindi ntara gutyo bagabaniriza urugendo abakeneye kuhitura kandi bashobore kuronswa by'ukuri inyishu z'ibibazo zabo bitabagoye murakoze cyane wundi turi kumwe ku murongo wa telefone ni nduwimana nduwimana amahoro n'ikaze mu kiganiro muri sangacijo rya amerika uwimana
ntabwo ari nduwimana ni alban uwimana alba mudutunge ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze kudutumira ku batatuzi ndi umuyobozi w'ishyirahamwe abavuzi batagira imbibi ego muherereye amajahega w'imana
ubu duherereye bujumbura niho dusanzwe dukorera ibikorwa byo guteza imbere amagara harimo n'icyo kibazo ego iyi kibazo cyangwa intererano
ni intererano bwa mbere nshimire nyakubahwa yasirukiye ubushikiranganji kuko dusanzwe dukorana n'ubwo bushikiranganji nyine ahubwo rero ibyo bibazo byunga abantu benshi na twebwe ibibazo byakomeye cyane cyane ku bafite ibikomere haba ibyo ku mubiri haba ibyo mu mutwe urabye n'ibihe igihugu caciyemo iminsi mike mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibiharuro byariyongereye rero turabye nk'abantu batwitura tubona ari abantu benshi rero kosaba nabo n'ubwo bushyikiranganji bugashyiraho politiki cyangwa bakarondera abantu bafasha cyane muri icyo gisata kugira ngo ibintu bigende neza abo bantu bavugwe neza icyo navuga prise en charge globale y'abo bavictime b'abo bantu kubera bariyongereye cyane twe tubabona umugabo twibaza ko byavuye ku bihe bike igihugu cyaciyemo rero baba batwara ataba babyifuje bagize imiti ni mike imiti ni mike n'abapenasharije icyo gisata cyo kwa muganga cyane cyane no mu mutwe ni bake ni bake ni bake turazi aho duherereye ni bake cyane ababitura turarengegwa ata buryo dufise tudafise n'abagira neza bashobora kudufasha kugira ngo tuvure abo bantu tukavuga rero ibikomere bitavuwe birahanahana donc le béfile notre été ça se transmet génération par génération ikibazo rero twebwe dufite ego urakoze cyane w'imana ku ntererano yanyu ego ego nuko rero madame donasiene tugaruke kuri kaka badzo twari twavuze ko tuza kugaruka ko ku byerekeye ingene intara zigenda zirarutana kuri ayo mabi akorerwa umufasoni akorwa n'inshuti za hagufi ni kubera iki hari aho tuvyumva cyane gusumba ahandi biva kuki bigwira bifatiye kuki mu ntara ufatiye n'iyindi
murazi yuko amabi akorerwa afatiye ku gitsina yakorerwa abakenyezi cyane cyane ni ikintu kidahuta kuvugirwa hejuru ni ikintu gifite umuzi mu migenzo mu migenzo burya si uko amabi atarahari kera n'aho atavugwa yari ariho rwose amabi yari ariho gusa abantu ntibari bwerevuke ntibari bwaronke inyigisho kugira ngo bashobore bishira ahabona rero nk'iyi ntara ya muyingizi ubwa mbere nababwiye ko haheruka kugurwa kuva mu kwezi kwa kabiri ikigo kijejwe gufasha abakorewe ayo mabi kikabaha prise en charge globale aha rero hari ibikorwa byinshi cyane byakozwe kuko nibyo icyo kigo kirindira abaza kwivuza ndabyite gutyo ariko hariho mu bushikiranganji bucikije mu mugambi uyo nyene ufadika uri kura urashigikirwa niba nk'isi yose hariho ishyirahamwe bwarondeye riheza rigafasha mu byo twakwita amasensibilisation guhimiriza ubu rero guhimiriza ego ubu rero harabaho isekeza ryo guhimiriza kuva mu uko kwezi kwa kabiri n'ubu ribandanya kandi uretse n'abo dusanzwe dufite abakozi dukorana bijya bigo bijejwe imibano bijejwe le centre de développement familial communautaire ni ibigo ni abakozi babushikiranganje bwacu bari mu ntara hagati baba bari kuri province baragenda bagashika no mu makomine abo bita aba assistance sociaux no ku gatumba nyene turafise n'ingene dushikayo duciye kubo bita imboneza rehole communautaire tugaheza tugakorana nko muri iyi ntara rero harakorewe ibikorwa byinshi cyane mu ntara ya muyinga gushyira hamwe ya muyinga mu gushyira hamwe bakavuga bagahimiriza bagasubira naha rero tubona burya muyinga siyo yaho nk'umwaka uheze muyinga ntiyaza mu ntara za mbere mugabo murumva ko atari uko byari bibuzeyo mugabo ni uko bitavugwa ubu rero baciye basigaye babivuga bakavuga ati none twarabonye ko amabara ikintu kibangamiye ubuzima bw'umuntu mugabo kandi bigaruka bikabangamira ubuzima bw'igihugu kuko umuntu ahantu hari amabi nta terambere ntibikunda zirarazira ata kuko n'ikibazo cy'umutekano nacyo nyine kiragaruka iyo atamahoro ari mu ngo nta mutekano uba uhari mu ngo wumva n'iterambere ntibeza ngo rikurikire aha rero mbere twebwe hako tubigaya turanabishima ko biriko biraseruka hano ikiba gisigaye rero ni ukugira ngo tusubire twicare dufadikanije n'ayo mashyirahamwe atandukanye n'abasanzwe badufasha kugira ngo turabe ingene tuvora umuturama ego turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro mutubwira ico mutegekanya no mu bushikiranganje kugira ngo ico caha kiranduranwe ni imizi turabise kandi ku murongo jean marie jean marie ikaze mu kiganiro muri isanga
nabyo murakoze cyane ikibazo canke intererano
nanese akabazo akabazo nabaga waserukira ubushikiranganji bwo gufata yo kubahiriza agatoya ka zina muntu nagenda kumubaza nimba abantu nk'uwa nk'uwa yagirizwa ibyo byaha bikorerwa abakenyezi nimba amaze gushikanwa mu butungane baheza bagakurikirana bakaraba rubirima ko ahanwe kubera adahanwe ibyo cacaha kirasubira bimwe bikorwa mu butungane yuko bakanga ibikurire nimba bihora bitangwa bagasubiramwo bakaraba uwo bashikanye mu butungane ko ariko arahanwa hanyuma kandi kabagana mu bajya ni nko kumusaba nimba hariho amategeko yihariye ku ibyo bijyanye no kurwanya amabi afatiye mu gitsina bakagira amahugurwa ku ngene bacika inyigisho
yego bakagira inyigisho mu banyagihugu bakamenyesha amategeko hamwe umuntu hariho nk'abantu nk'abakenyezi numva ashobora ko aba yahohotewe mu bintu runaka hagati mu muryango mugabo ntabimenye nimba akaba kabisa yafashwe nawe mugabo ntaheze ngo abimenye kubera adasobanukiwe amategeko ajya ko boza baragira uko kuntu kubo basigurira bakashika mu banyagihugu bakabasigurira urakoze cyane rwose jean marie reka duce dusubiza ijambo madame donasiyane akwishure utubazo twawe
urakoze cyane umushingantahe jean marie abagira ibibazo byiza kandi by'inkoramutima uti mbega abagirizwa ibyaha iyo bishyitse bakagirwa by'ukuri barahanwa amategeko y'uburundi aratomoye ubuhoho duheruka kuronka n'itegeko ryiharije ritavanze byari bisanzwe bihanwa n'igitabo mpanabyaha code penal bakanabihasha rwose kuko kiri mu byaha bitababarirwa n'iyo habonetse bimwe bagira ngo la grâce y'aba presidentielle bobo ivyo vyaha ntibijamwo kugira ngo ndabereke ingene yari ikibazo leta y'uburundi yahagurukiye kandi ikatugira icayo vy'ukuri hanyuma burya barabonye ko kumbure harimwo agahaze gushikaho mu mwaka uheze mu kw'icenda k'umwaka uheze tariki mirongo ibiri na zibiri bashize umukono nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi yashize umukono ku itegeko rihana rihana by'ukuri abagizwe ayo mabi rihana ayo mabi rikakinga ayo mabi ama kandi rigakingira n'abayakorewe iryo tegeko rero ririmo ingingo zikomeye cyane zishobora gufasha rwose kugira ngo aya mabi aranduranwe n'imizi kuko harimo ingingo by'ukuri zikomeye rwose ugiye kurisoma ngira kumbure tuzoronka akanya ko kuryinjiramo yego tuzobigarukako hanyuma yego
ariko rirahari kandi turishimye cyane kuko ryagiyeho haciye igihe kinini twari turirindiriye abakenyezi bari barindiriye kuri iki kibazo naco camahimiriza ku banyagihugu kugira ngo nabo nyene bakanguke bumve ko bategereza gufata iya mbere mu gushira habona uwabakoreye ayo mabi
amahimirizwa ni by'ukuri naho tuvuga ko tugerageza gushika wumva ko twashize ku manivo yose kuva mu province mu ikomine ku nzego zitandukanye
byo guhimiriza byama bikenewe igihe cyose kandi turazi ko ubushikiranganji tutabikora turi twenyene abo bose bagiye baravuga n'abantu twama turi ko turahura haba mu manama haba mu bikorwa bitandukanye aho twicarira iki kibazo turafise aho duhurira tukicara tukasubiramo tukabinonosora neza ibyokorwa murakoze cyane nkagira nti nacakiriye tuzokomeza nk'uko twahora turabe ko atamuntu n'umwe yosigara inyuma kandi azi ko tubikoresha haba ku maradiyo haba mu biganiro bitandukanye turagerageza kandi tuzokomeza tubandanya murakoze cyane washington dc ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turiko turaca irya nino ikibazo c'abafasoni bakorerwa mabi afatiye ku gitsina n'inshuti za hafi nce ngaruka kuri madame celestine hari ako umukunzi w'ijwi rya amerika jean marie yari agarutse ko kuvyerekeye no gufata iya mbere kuvuga ati kanaka yankoreye ayo mabi afatiye ku gitsina byifashe gute aho muca mu ntara zitandukanye ari sebukwe ari ngira ngo umushinga ntahe wiwe ari mubyara wiwe abanyagihugu baramaze abafasoni baramaze gushika kuri ubwo rwego kuvuga ati ndabivuga ntarabyico dupfana
oya Eh, sinovuga ngo ubwo rwego turamaze kurushikako cyane kuko ndabye im- iminsi maze ndabikoramwo abenshi usanga baca babivuga ari uko byarenze urugero aho ndashaka kuvuga cyane cyane mm, nk'ubu abakobwa baba bavuye nk'iwabo bakaza kwiga baba mu miryango ugasanga batwa ba- byashitse bagashurashuzwa na ba baramuwe ba se wabo ababatunze uca usanga byagiye kumenyekana ari hagenda ya- iza yabonetse Yego.
ataco tugifasha kinini co gukinga Mm.
aho cangaruka no mu rugo mu nzu umukenyezi arinze abivuga ni hahandi uca usanga yamaze kugira n'ubumuga butuma ataco acimarira mu rugo usanga rero kubivuga sinovuga ngo twarateye intambwe cyane ariko biriko biraza kuko mu minsi iheraho warasanga ata n'uwubahuka akabivuga none ga Ariko madamu mu- se- mm.
mu bitigiri dufite turabona yuko ico kizira kenshi urasanga ibiharuro biriko biraboneka nk'uko madamu donatien yabivuze turafite nk'abakobwa usanga bashurashuzwa na base babo na basaza babo baheba bakubahuka bakabivuga ego abo bagitinya kuvuga ni ka kibutsa ka- ko mu gihugu c'uburundi bavuga ko umupfasoni canke umwigeme w'umurundi arenda gukenyera ku ngorane zose aba afise canke harajamo n'igiture cabo baba babikoze
Eh, kumbura ibyo uko ari bibiri twobimatanya eh.
kuko turabye imbere umukenyezi aba yararonse basaba ngo abe umuntu w'ibanga Mhm.
abe umuntu atavugira hejuru Mm.
abe umuntu azi kurinda byose Mm.
ugaca usanga rero eh, ndetse n'icyo gitsure cy'abandi n'aho atana abandi baba barabimenya wenyine yumva ati ninavuga nzoba maramaje naka abandi bazobibona gute agatangura kwishyira ahubwo ku ikosi Mm.
ugasanga ari we yumva ati ntibyamenyekana ahubwo nanjye nzobikimaramara Mhm.
akumva amenga arafise uruhara Mm.
bigatuma rero aca abimwingira hariya Ego.
ariko n'icyo cy'ababatera igitsure nabyo biraza kuko niyo bibaye mu miryango ni hahandi usanga twebwe dukora mu bigo bidushikira babanje gushaka kubipfunyikira hariya ngo bumvikane ugaca usanga rero kiracyari ikibazo kininiya nk'uko madame donatien yabivuze ni inyigisho tubandanya duha hariho imboneza zisanzwe ziri muri ubwo bushikiranganji ziri ku mitumba ni inyigisho tubandanya tuvuga yuko umukenyezi akwiye kubivuga kubera nk'uko tubibona bitwara amagara y'umubiri amagara y'umutima n'ubutunzi bugahoneraho ego murakoze cane turose kandi toma ku murongo thomas amahoro thomas amahoro ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turaca ijyanye n'ikibazo c'abapfasoni bakorerwa amabi afatiye ku gitsina n'inshuti za hagufi thomas agarutse ku murongo amahoro thomas n'ikaze muri muri isanga
amahoro ego intererano canke ikibazo
ni ahanini ni intererano ariko zivanze n'utubazo Mhm, hera ku tubazo
Eh, je ndakunda kubona ibijyanye n'agateka k'abakenyezi Mm.
umenga ni ikintu bitayeho cyane abo bantu b'amashyirahamwe Eh.
ariko aba amabi abandanya yiyongera Mhm.
ukibaza ati none ibyo bakora byoba byumvigwa cyangwa ntibyumvigwa Mm.
kandi ikindi kibazo nacyo ugaduhura hariho n'ibindi bitigera mwumva bivugwa hariho nk'abagabo bahohoterwa n'abagore babo cyangwa n'imiryango ugahura ayo mashyirahamwe yibanze ku gitsina gore gusa Mm.
bibaza yuko nako baba bakwiye gukosora bakavugira agateka k'umuntu uwo ari we wese ahohoterwa Ego.
hanyuma iki- iyi ni intererano nayo novuga nti barakwiye Mhm.
kugerageza ukuntu bo- bo- bohimiriza bakarondera ukuntu n'inyigisho zabo zihera hasi bakabijyana no mu mashuri bakaraba ukuntu mu mashuri abana bokura biga ibintu bya- byo kubahiriza agateka ka zina muntu kugira ejo bamenye ingene bazokwitwara mu ngo kandi hariho n'ikibazo uhura mu bijyanye n'ibi byo gu- byo- byo- byo guhotera agateka k'umukenyezi uhura hariho abantu bagombye kubigira nk'urudandazwa uguhura umuntu baragiye kumurementaniriza kuko bamubonye ko amafaranga ngo ni akayankoreye ibi ku mwana cyangwa ku ku mugore kanaka Ivyo ari vyashitse- kugira bamwambure- bamwambure ibyo afise Nu- nu- ntituhava dusanga turiko tuvugira muri rusange hari aho vyashitse wabonye yego aha ndabivuga ko hari aho nabibonye igitega aho bigeze ku- ku- gufata umuntu baramwagiriza yuko umukobwa kanaka yamu- yamufashe ku nguvu Mm.
atari ibyo ari abantu ariko barapfa ibibanza by'ubuzi bariko barakoramo bifuza ko yo- boronka ukuntu ajya mu muyimba cyangwa akagirani kugira ako kazi akavyemera aho ni ihohoterwa ry'abo bakorana reka turaza kubaza aka- aka- ako kabazo twumve nimba habanza kuba amatohoza ariko hategerezwa kuba abanza kuba imbere y'uko umwe wese ahanwa n'icaha kimwabwira urakoze Yego, rwose murakoze.
urakoze Nabo rwose Tom- murakoze.
ego madamu celestine eh, thomas abarabaja ati murakora ariko bikaguma kwa kundi ni kubera iki
yego nibaza yuko kumbure urabira ha- hirya yokwibaza ngo turakora ariko bikaguma kwa kundi Eh, ariko jewe ndabona yuko intambwe ishimishije tugeze kuko nk'uko madamu donatien yabivuze mu myaka cumi iheze abahohoterwa bakaguma mu mihana ntibaronke imfashanyo zo kubafasha ku mubiri no ku mutima bari benshi mm, ariko urabona ubu ibitigiri biriko biraduga by'abasemerera bavuga ati twahuye n'aya mabi turakeneye imfashanyo haba kuvugwa ku mubiri kuvugwa ku mutima no ku butungane kugira batunganirizwe basubire mu gateka kabo mhm.
urumva rero jewe sinovuga ngo turakora mugabo ntacyo dukora ni intambwe ikomeye cyane yo kubona hari abavuga bati twebwe ibi tubayemwo biratumereye nabi reka dusaba imfashanyo yego hama ngo ayo mashahamwe yanyu aravugira abafasoni ariko burya ngo hariho n'abashinga ntahe babaye mu byo baba- abafasoni baba- bavuga ku bahohoterwa nabo babayemo
oya kumbure ni ukuvuga ntitubitahura kumwe Mhm.
twebwe ntituvugira abapfasoni gusa tuvugira uwo wese yashikiwe n'amabi afatiye ku karanga ndemanwa n'akarangandirano nababwiye yuko mu minsi maze iminsi ndabikoramwo ku mwaka ku mwaka igitigiri nakira mirongo icyenda na bitandatu ku ijana nibyo n'abakenyezi ariko hariho bine ku ijana by'abagitsina gabo Mm.
abo rero bamaze kudushikira nabo barabona yuko tutabakumira ngo nuko ari igitsina gabo twebwe rero duvugira umuntu wese yahuye n'amabi afatiye kuri ako karanganderano n'akarangandemanwa Muri ivyo- ariyo violence sexuelle basée sur le genre.
muri ivyo bice bine ku ijana by'abashinga ntahe nabo nyene hariho abahohoterwa n'inshuti za hagufi ego Ah, yego nabyo bira- biraboneka na cyane cyane duciye tugenda kuri iki cy'ubushobozi urasanga nk'abakenyezi bisise bajya tuvuga ati barisise usanga bashaka gu- uh, guhohotera nk'abo basanzwe twokwita ngo ni nk'abo ba- batwara mhm.
kubera nabo urumva haba harimo ubucuti bwa hagufi cyangwa ugasanga n'ibi byo mu miryango birabamo ugasanga hariho urwaruka ruriko rurahohoterwa na ba nasenge ruriko rurahohoterwa na ba narume nabyo birimwo muri abo birimwo n'aho igitigiri kinini kumbure cy'abo baturonka usanga ari amabi yo gusurasuza ku nguvu hamwe eh, hagati y'uko imyaka iba itarakwira ugasanga nawe akwiye Reka- reka- gufashwa nk'uwahohotewe reka tuze turabe ingene turatunganiriza ico kiganiro naco c'abashinga ntahe canke abana b'imisore bahohoterwa n'aban- n'inshuti za hagufi abapfasoni canke abana b'abigeme ngaruke Ego.
ego ngaruke kuri madame donasienne thomas hari akabazo yari acishijemo avuga ati "I- amatohoza imbere y'uko uhanwa wese agira ico ahanwa kuko hariho abarementaniriza abandi kugira ngo bashobore gusubira mu vyo bari barimo ivyo hari ico mwobivugako
Eh, urakoze cyane ibyo naho bisanzwe biba biraba ubushikiranganje bw'ubutungane ariko by'ukuri eh, amategeko aratomoye nisunze amategeko eh, nibo baba- bamenye ingene batohoza uhuriye mu nyamiramari nibaza ko amategeko aheza agakurikizwa ari uwarenganijwe agaheza agasubizwa mu- mu- mu- mu- mu- mu butunga- ku- mu gateka kiwe hari uwo byagiriye nawe agaheza akabihanirwa turamaze kubyumva ibintu nk'ibyo aho usanga ari nka- nk'abantu bari kuba babonye ko umuntu afite amafaranga hariho kayadushikiye hama barumvikana umugabo n'umugore barumvikana ati we wa mugore genda urabe ingene ushobora ku- ku- ku- ku- gush- kuronka kwajya amafaranga y'urya mugabo uraba ingene bigenda mugabo burya kenshi baba basanzwe bafise a- ako baba bahuriyeko gaca rero bifatira ngaho twarigeze kuvyumva aho eh, basanze by'ukuri ari ikintu cyateguwe kandi amategeko yarakurikijwe aho bagomba gushira uyo muntu haciye hasubira uyo muryango wa- wa- wa- wa- wa- wa- wabikoze yego nibaza ko twogirira confiance babo ba- ba- ba- nyamiramari bijejwe amatohoza hama zije- zihejeje gushikiriza icegeranyo ubutungane nabwo bugaheza bukaba bugakora yego turafise kandi emile ku murongo emile amahoro n'ikaze mu kiganiro muri isanga cy'ijwi rya amerika emile
wi ndabumva ikaze mu kiganiro ijwi rya amerika Eh, mugize neza murakoze na- ndamushyize abatumirwa Mhm, barakumva
se nari nkeneye kubaza akabazo gatoya nongera nteranga intererano Mhm. nduga ku ijambo emile nduga ku ijambo Eh, nashakaga yuko mu- ni- mu- muri iyi myaka ibiri ibihu- i- i- igihugu cy'uburundi kiraciye mu makuba ata- a- atandukanye muri iyi myaka ibiri nashaka kumenya igitigiri ukuntu coba cariyongereye muri ino mu myaka ntara nk'izo zi- mu myaka ibiri nyene yirangiye eh,
muri izo ntara za kirundo muyinga cyane cyane numvise umenga nizo zaje ubwa mbere nkasobanurirwa n'uko mu mu myaka iri inyuma y'imyaka ibiri ko arizo zaba zari ziri nka hagati na hagati arizo zaba zari nk'inyuma mm, abaza kandi yuko baba bafise na- n'amashami nko mu makomine mu ma- mu ntara mu makomine ariko baba bafise nk'abantu babara- bi- b'imboneza babacungira neza bakarebera babarabira nk'i- bakabacungira nk'ijiso ryabo ariko baba bafise nk'abantu baba- babacungira mu ma- mu makomine no ku mitumba ariko baba bahari yego
nkaba nongera nkabatera intege bakagira kuraje bakagira ingufu mu kazi kuko ihohoterwa ubu cyane rirakomeye cyane nko ku bakenyezi bobo irenze nko kwemera sinzi ko wowe uri amaja hega emile
Eh, ndi ndi mu- mu rwanda uri mu gihugu cy'u rwanda urabibonaho Yes, ariko- Mhm.
ariko nda- nda- nda- ndabyumva cyane birakunda gusa nko ku maradiyo nkabyumva aho noba ntari ntahegereye ndakunda nko kubyumva kandi na- n'abantu baba baba barahohoteye bagakiriza ukuntu bigendagenda mugabo bigaca ku maradiyo nkabyumva urakoze cyane reka ucurindirira inyishu ku iradiyo
yego mugize neza ego um, madama donatien namwumvise akabazo emile abajije ati muri ino myaka ibiri heze byaraduze canke byaramanutse bitigiri
Uh, malheureusement si mfise hafi Aha.
urabona amatara yacitse ngo ndice ndabiraba eh.
sinibangikanije ibitigiri vyu- vy'imyaka ibiri iheze Mhm.
Eh, ariko ndibuka ko mu mwaka uheze eh, byashika ibihumbi cumi n'icenda n'amajana ego Eh, turiko turaraba ubu tugeze mu bihumbi icumi mu gice ca mbere urumva ko uh, uravye usanga umenga bira- biguma bi- bi- bituruna hahandi ego
biraturuna hahandi Mm.
kumbure nuko ntashoboye kubigira neza ngo ndamu- ndamwereke neza ariko niki- tubona ibi- ibitigiri muri rusangi bi- bi- bi- bituruna hahandi nyene bi- bishaka kuba ku- kuba kuza kuguma ku bingana murongo wawo ndi nyene kumwe kuta ego murakoze cane gose turafise kandi daniele ku murongo daniele amahoro daniele amahoro ni amahoro ni amahoro ego ikaze mu kiganiro murisanga
yego murakoze Mhm, intererano canke ikibazo
okay buriya iki icyo nk'i- nk'inyunganizi navuga kuri icyo cyegeranyo buriya ngewe mbona yaba aho mu burundi cyangwa se na hano mu rwanda a- akenshi kugira ngo ha- bigeme cyangwa se n'abakenyezi ihohoterwa ryabo kenshi ngewe aho mbona rishingiye usanga ni umu- wenda nk'aho mu burundi usanga ni umutekano muke bigatuma abigeme bahohoterwa kubera ko nta bushobozi basa nk'ababa bafite cyangwa se n'akazi baba bafite bigasa ba- ba- bagasa nk'abakora basa nk'abigura ku bakoresha babo Mm, twavuze n'inshuti Biga- za biga- hagufi biga- Mhm.
E- yego bigatuma bahoho bahohoterwa bigezaho ese ngewe nabaza abo batumirwa ese i- i- i- i- imigabo n'imigambi cyangwa se n'imbaraga mwashyiramo kugira ngo icyo cyegeranyo nabonye cyafi kuri mirongo irindwi ku ijana kigabanyuke cyane Tuku- kuko tukubwire kiri ko hejuru cyane.
daniel tuguhe umuco gato turumva ko wafatiye ku byo twashyize kuri facebook yacu ibyo mirongo irindwi ku ijana bitangazwa n'igisata ca onu kijejwe guteza imbere umupfasoni onu fam aho kivuga ko ku isi yose abapfasoni bagera kuri mirongo irindwi ku ijana bahohoterwa uko umwaka utashe ego si mu burundi ni ku isi yose Eh, eh, okay ni ku isi yose ariko ngewe ikintu wenda na- icyo navuga muri rusange aha mbona akenshi bishingiye ku bukungu bwifashe butifashe neza muri rusange ku bantu bose ariko cyane cyane ku bakobwa n'abadamu noneho bika- ba- bakabafatanya n'imbaraga zabo nkeya bakabahohotera yaba abakoresha babo cyangwa se mu miryango babamo mvuga yuko akenshi bifitanye isano n'ubukungu bwifashe neza ku isi urakoze cyane rwose daniel ngaho mu gihugu cy'u rwanda ugire umunsi mwiza yego ego madamu celestine abo bapfasoni baba bafashwe eh, ku nguvu bahohotewe bice mu by'ubutunzi baturubitswe bari umutima na bayi- na- na basebukwe canke n'izindi nshuti za hafi harimo n'abashingantahe babo muraheza mugaca muba kurikirana gute kugira ngo musubire kubasubiza mu kibano bumve ko agateka bamanye bakigafise madamu celestine telefone ya madamu celestine turumva dusuye kumutakaza ku murongo kuko ari ku rugendo ariko asubira mu gisagara cya bujumbura muraza ah, kutwihanganira ariko rero donasiyen hari imigambi itandukanye yo guca mufasha abafasoni baba bashikiwe n'izo ngorane
Eh, ubwa mbere eh, bivana n'ingorane aba yagize Eh, ni nk'usabwa kuvu- kuvuzwa aravuzwa kandi eh, kenshi ni ku buntu Eh, nk'uwo bisaba rero kuburana eh, mu bushikiranganji bwacu uretse mu gisata cyacu hari ikindi gisata kija- gisanzwe citaho eh, iby'agateka ka zina muntu harimo rero no gukurikirana eh, agateka ka zina muntu ni muri rusange n'abakenyezi baba bahari hariho rero abaheza bakabafasha baka- bakurikirana no mu butungane ariko kandi dusanzwe dukorana n'amashyirahamwe amwe amwe turashobora kuyitura ugasanga arashoboye kudufasha nk'ubu akaduha nk'umuavoka ashobora kuburanira uwakorewe amabi ah, kugira ngo ashobore urubanza rwe rushobore gucika yego ariko ngaho hari hariho agahaze eh, nti- nti- hariho igihe dusanga bitugoye eh, naho dutera akamo kugira ngo eh, ababishoboye bose baheze baze bashigikire kugira ngo eh, ukeneye uwumufasha ukeneye kumuburanira ashobore kuburana kubu- kubu- kuburana byoroshye ariko kandi bya bigo twashi- twavuga biri mu ntara zitandukanye niko kazi kazo kwa misi yose bagejeje gukurikirana iyo bakiriye umuntu baramwumviriza mu mpande zose bagaheza bakamuherekeza kurondera ibyo yifuza byose kugira ngo yoroherwe amererwe neza n'iyo asubiye mu kibano baraheza bakamukurikirana kugira ngo barabe ko atazindi ngaruka mbi ziri ko ziraba cyangwa ko atabindi bihava byaduka iyo bibaye baraheza bagakorana mu nani muco twita inani ziri ku mitumba mu ikomine no mu ntara murakoze Mu- izo cyane nani rero zihurikiyemo abantu bose bashobora kugira icyo baterereye abaganga aba- abajeje ubutungane aba opg aba- abantu bose bafite icyo batereye baraheza bakicara iyo ari ka ikomeye cyane bose bakava hasi bakavira hasi rimwe kugira ngo umuti utoze ego murakoze cyane rwose madamu celestine naho ishakiye tusa nk'abariko barasozera ikiganiro cuno mwanya muri isanga eh, turasuye kumutora akajambo ka nyuma icokorwa kugira ngo ayo mabi aranduranwe n'imizi kuri mwebwe ni nk'icahe
arangiranwe n'ibintu by'umwebwe nk'icyaha icyokorwa icyokorwa ni
Mm, ndumva ijwi ryiwe tutariko turashobora kuryumva neza yari ku rugendo nico gituma madamu donasien agira uko ishaka ico mugiye gukora nico kogwa mu kibano kugira ngo ayo mabi akorerwe umupfasoni n'inshuti za hafi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi n'igiki
Eh, kuko twabonye ko by'ukuri ari ibintu bi- bifatiye ku migenzo ukaba muzi nawe umugenzo atari ikintu ushobora gukuraho ubwo nyene ni ugushishikara duhimiriza dufadikanije n'amashyirahamwe atandukanye n'ubushikiranganji butandukanye hari uwagarutse ati no mu mashuri mushikeyo kugira ngo dushobore kubivuga cyane kandi dutange n'impanuro zimwe zikomeye kugira ngo eh, turabe ko ibyo byogabanuka ibyo Mm.
nibyo tugiye kubandanya tu- dukora ariko tugasaba ko n'ubutungane nabwo nyine eh, bubandanya bukurikiza amategeko hari uwigeze kuvuga ati iyo udahanye ikintu kiragaruka nabo nyine eh, tuzokomeza tu- tu- tu- tu- dukorana nabo nyine ku ruhande rwabo ba- ba- bakurikiza amategeko Murakoze natwe cane.
tubandanye isibano turi ku- tura- turahimiriza kugira ngo habe ihinduka murakoze murakoze cyane rwose madame donatien gira uko ishaka umuyobozi mukuru yajeje guteza imbere umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu ko namwitabye ubutumire bw'ijwi rya amerika mu kiganiro muri sanga cuno munsi akaba ari nongaha rero duce dusozerera yakoze na madame celestine nahishakiye wo mu ishami initiative seruka victime de violence sexuelle basée sur le genre uko ari babiri abapfasoni ntidushoboye kubagumana ku murongo wa telefone diane nahazwe twari kumwe ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu